Tuniin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii lamaa hodhakka haga sa'aatii sadiitti meetirabaandii 22,25,31 irratti Waashingtan DC irraa saniif dabarsinu laayyuu jalqabu. Boodin teessan nagaa jarreen bitootessa soddoom barkum lamaaf digdama keessa jirra biyyoowwan afaan oromoo naayil saatii fi meetirabaandii irraa caqasuutu jirtanii anini soraa lafeeti odummoo tujubeet santim.
Tamooltan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu Antoo Jubee Horaati. Namoonni Jabuutiirraa gara biyyaatti deebisaman kuma tokkoof dhibba sagal ga'uu bulchiinsi dirree dhawaa beeksiseera. Namoonni deebi'an kun addaan baafamanii yuunivarsiitii dirree dhawaa keessatti kunuunsi godhamaafii jira. eeyama seeraa kan hin qabaanneef lammiiwwan itiyoophiyaa jabuutii jiraataa turan xumura torban darbee gara biyyaatti deebi'uu jalqabuu isaaniif lakkoobsi isaaniis kuma tokkoof dhibba saddeetiif torbaatamii shan ga'u bulchiinsa dirree dhawaa beeksiseera itti gaafatamaan xiqqeessuu sodaa balaa bulchiinsa dirree dhawaa obbo harbii bu'ii bakka midhaan kuusan kan magaalattii ala jiru keessa torban darbee namoota dhibba saddeetiif kudha afur dabalate kanneen kuma tokkoof dhibba afuriif shantamii torba ta'an hawaasatti adda baafamanii deeggarsi barbaachisu godhamaafii jira jedhan. naannoo amaaraa keessaa yeroo jalqabaaf namoonni vaayirasii koronaan qabaman lama argamuu isaanii inistituutiin fayyaaf ministeerri fayyaa itiyoophiyaa beeksisaniiru namoonni vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'e. jiraattuu magaalaa baahirdaar ka ta'an dubartii umriin waggaa 37 yoo ta'an bitootessa 10 dubaay irraa deebi'an kaan immoo zoonii bulchiinsa aawwii irraa dhiira umrii waggaa 32 yoo ta'an bitootessa 12 ameerikaa irraa dhufuun isaanii beekameera namoonni lamaan bakka namoonni tursiisaman seeraan utuu labsamin biyya seenuun illee gabaasamee jira namoonni lamaan hawaasarraa adda baafamanii bakka tursiisaman ka jiran ta'uu waajjiraaleen lamaan fuula marsariitii isaanii irratti maxxansaniiru. gama biraan koomaand poostiin naannoo amaaraa vaayirasii koronaa ittisuuf hundeeffame kaleessa walakkeessa halkanii qabee gama adda addaan geejjibi uummataa gara naannoo sanaa akka seenu uggurame beeksise instituutiin fayyaa hawaasaaf ministeerri fayyaa akka ibsanitti hanga ammaatti ragaa argameen lakkoobsi namoota itiyoophiyaa keessaa vaayirasii koronaan qabamanii 23 ga'ee jira. mootummaan naannoo uummattoota kibbaa vaayirasii koronaa ittisuuf jecha geejjibi uummataa gara naannoo sanaa dhaquuf achii ba'u. kamiinuu har'aa jalqabee yeroo hin murtaa'iniif ugguree jira tajaajila taaksii magaalotaarras uggurri kaa'amu gurmuun ittisaaf to'annoo weerara koronaa har'a ibsa baaseen beeksiseera itti gaafatamaan gurmuu kanaa ittaanaa bulchaa naannoo uummattoota kibbaa obbo Ristuu Yirdaaw ibsa gaazexeessotaaf kennaniin finfinneerraa dabalatee geejjibi uummataa kamiyyuu har'a bitootessa 21 bara 2012 waareerraa jalqabee addaan cituusaa beeksisan. mootummaan naannoo tigraay weerara vaayirasii koronaa ittisuuf labsii yeroo hatattamaa erga labsee booda kaleessa murtiiwwan itti dabalaa dabarsee jira naannoo sana keessa kanneen jiran manneen bunaa kaaffeef manneen cuunfaa guyyaa har'aa jechuun bitootessa 21 bara 2012 qabee akka cufaman murteessee jira murtii kana ilaalchisuudhaan ibsa ka kennan ittaanaa bulchaa naannoo tigraay dr dabratsiyoon gabra mikaa'el eenyuyyuu namni gara tigraay seenu. waaltaa eegumsa fayyaatti akka beeksisu labsamuusaa dubbatanii jiru jechuudhaan mulugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaaseera ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti keeniyaatti lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii shantama akka ga'e mootummaan biyyattii beeksiseera ministeerri fayyaa mootummaa keeniyaa ibsa har'a waaree booda baaseen namoonni dhukkuba kanaan faalamanii turan of eeggannoo gahaa gochuu dhabuudhaan dhukkubni kun namoota kaanitti akka darbu haala mijeesseera jedhe galmoo daawwitti naayiroobiirraa gabaase.
ministeerri fayyaa mootummaa keeniyaa biyyattii keessatti har'a lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan hubamanii shantama ga'uu mirkaneesseeti jira mutaayi kaagwee ministeerri kaabinee waajjira ministeera fayyaa keeniyaa namoota vaayirasiin kun hubuun hin hafne jedhamanii hordoffii fi qorannoon taasifamaafi ture keessaa haga yoonaa shantama irratti koronaan argamuusaa raggaasisanii jiran.
The total number of confirmed cases in the last 24 hours to 8.
Akkas jedhu kaagween sa'a 24 darban kana qorannoo namoota shakkaman irratti taasifamaa tureen namoonni saddeet akka vaayirasii kanaan qabamuun isaanii beekame argamanii jiran akka biyyaattis ammaa lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamuun isaanii haga yoonaa mirkanaa'ee jiru shantamaa jechuudha warra namoota shantamman kana waliin quunnamtii qaamaa qabu jedhamanis adda baasuuf barbaadaa jirra jechuun dubbatu hangawii mootummaa keeniyaa kun ministeer kaagween warra har'a dhukkubi kun irratti argame keessaa alaa dhukkuba kanaan faalamanii kadhufan isaan irraas qaamaa walitti siquun kafaalaman jiraachuu himanii jiran keessumaa warri asitti vaayirasii kanaan faalame of eeggannoo malu gochuu dhabiinsaan ta'uu irra deddeebiin dubbatanii jiran waajjirri ministeera fayyaa mootummaa keeniyaa akka beeksisetti ammas namoota vaayirasii kanaan faalamuu hin hafne jedhaman kuma tokkoof dhibba afuriif torbaatami tokko irratti hordoffiin ogeessota fayyaatiin bakka mootummaan adda bahetti gaggeeffamaa fi jiraa jedhan yoo ibsa kennanarra ministeer kaagween keessumaa warri doqdoqqeen tajaajila geejjibaa biyyattii keessatti kennaa jiru dhukkuba kana tamsaasuuf karaa salphaarra jiraa jedhan kanaafis warri kun of eeggannoo jabaa akka taasisu poolisiin biyyattiis warra kana akka hordofu gaafatanii jiran hangawii kun lammiileen keeniyaa ajaja mootummaan biyyattii tamsaa'ina vaayirasii kanaa ittisuuf baasee hojiirra akka oolchan keessumaa labsii halkan sa'aatii tokkoof walakkaa haga barii sa'aatii kudha tokkootti socho'uun dhorkaadha jedhame akka kabajan gaafatanii jiran labsiin halkan manaa ba'u dhorkuu kun keeniyaatti torbee darbe kan labsame yoo ta'u jimaata darbe kan akaasee hojiirra jira gabaaf sagalee ameerikaaf galmoo daawit naayiroobi.
sudaan keessa hanga ammaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii xiqqoo yoo ta'u nama tokko qofaatu du'e aangawoonni eegumsa fayyaa garuu yaaddoo qabu sababiinsaas namoonni hedduun yookaan. bakka qofaa tursaman keessaa miliqaniiru yookaan immoo qofaatti akka tursamaniif ajaja bahin fudhanne gabaasaa naabaa moheediin kaartuum irraa ergame jaallanni dhiyeessa.
sudaan nama vaayirasii koronaan qabame isa duraa ega labsitee torban lama darbee jira garuu namoonni vaayirasichaaf saaxilamuu malu jedhamuun shakkamanii qofaatti kaa'uuf yaaliin godhame namoonni sun cabsanii ba'uu isaaniitiin hin milkaa'inaafuu aangawoonni eegumsa fayyaa yaaddoo guddaatti uumeera dooktorootaaf namoonni jaan argan akka jedhani torban darbe hospitaala yuunivarsaal kan kaartuum keessa kan kaa'amanii turan namoonni dhibba sadii ta'an achi keessaa yaa'anii jiru iddoo biraa jechuun daangaa sudaan masrii waliin qabdu irrattis waaltaa addaatti baafamanii kan kaa'aman keessa imaltoonni awutoobisii afuriin dhiisanii deemaniiru. haga ammaatti afrikaan namoota vaayirasii koronaan qabaman kan mirkanaa'an kuma tokko gadi qabdi jedhameera jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan dableechiyoon sudaan qophii barbaachisuu fi waaltaalee eegumsa fayyaa ga'aa waan hin qabneef biyyoota vaayirasii koronaaf saaxilamoo ta'an keessaa tokko jedhee jira kaartuum keessatti gareen dooktorootaa waa'ee vaayirasii koronaa fi ittisuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu irratti duula gaggeessaa jiran isaan kana keessaa tokko kan ta'an dooktar abeer diraar akka jedhanitti weerara vaayirasii kanaa ittisuuf fedhii keenyaan baanee barsiisaa jirra akka inni sudaan keessatti faca'insisaa dhaabbatuuf kana gochuuf immoo shakkamtoota qofaatti kaa'uun barbaachisaa ta'uu barsiifnee jedhan. sudaan dhiyeenya kana waan funyaanii fi afaan ittiin aguugan kuma dhibba tokko meeshaalee qorannaa ittiin gaggeessan kuma digdamaaf of eeggannoof kan gaddiratan yookiin akka uffataatti uffatan kuma tokko nama daldala beekamaa kan chaayinaarraa argattee jirti garuu oduu gabaastonni sudaan keessaa akka jedhanitti sudaan kutaa wal'aansaa hatattamaaf barbaachisu saddeettama qofa qabdi kunis kan mootummaaf kan dhuunfaa dabalataa jedhu.
faca'ina vaayirasii koronaa gad xiqqeessuuf addunyaan walirraa hiiqinsa hawaasaa labsee innaa jiru kanatti bakkaawwan hangi tokko tarkaanfii akkasii fudhachuun itti hin danda'amne jiru waaltaan namoonni keessa hidhamanii jiran kan namoonni akkaan itti heddummaatan keessumaa kan akka liibiyaa weerara vaayirasii kanaaf akkaan saaxilamoodha namoonni heddummaatanii kutaa tokko keessa jiraachuu hanqinni bishaanii lafa jiru kanatti waaltaan kun durumaayyuu bakka dhibeen itti heddummaatu. vaayirasii akkaan daddarbu kan akka vaayirasii koronaa akka salphaatti faca'uu danda'a jechuudhaan hayyoonni akeekkachiisaniiru kan london keessa maadheffatan abukaatoon mirga dhala namaa giyuuliyaa tiraanchiinaa raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti vaayirasiin koronaa al tokko waaltaa hidhaa kana keessa facaanaan fixiinsa dhala namaa dhaqqabsiisu malaa jedhan. innaa faca'inni vaayirasii koronaa hammaatiif lootee seentummaan garee islaamummaa sodaa uumee jirutti uummati dhiyaa afrikaa maalii keessaa dilbata kaleessaa filannoo paarlaamaaf sagalee kennaniiru wiirtuuleen filannoo kan banaman namni vaayirasii koronaan qabame ka jalqabaa du'u aangawoonni eegumsa fayyaa maalii erga gabaasanii sa'aatilee hanga tokko booda ture biyyattii keessaa lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii digdama ga'ee jira. sagalee kennuun dilbata kaleessaa duraan bara 2018 keessa geggeessamuuf kan ture yoo ta'u maalii kaabaa bakka gareeleen finxaaleyyii hidhata alqaa'idaaf isis qaban to'atanii jiran keessatti hookkarri waan heddummaataa adeemeef lafarraa harkifate hoogganaan garee mormituu soomiilaa siiseef gareen isaanii torban darbe innaa maalii gama kaabaa keessatti duula filannoo geggeessan itti marfamuun ukkaamsamanii butaman hanga yoonaa achi buuteen isaanii hin beekamin jira. pireezidaanti doonaald tiraamp walirraa hiiqinsi hawaasummaa yookaan namootaaf qajeelfamoonni kanneen biroon vaayirasii koronaa ittisuuf lafa kaa'aman hanga ebira soddomaatti dheerachuusaa beeksisanii hojiin hanga ammaatti hojjetame lubbuu baay'ee oolchee jedhan akkuma waan gaariin hojjetamaa adeemeen haalli suukanneessaan kun ni xumurama jechuudhaan kaleessa galgal dhimma koronaa ittisuuf ibsa waayit haawus keessatti gaazixeessotaaf kennaniin beeksisaniiru. jireenyi keenya deebi'ee akkatti fufuun barbaadaa jedhan torban lama dura qajeelfamni mootummaan walirraa hiiqinsa hawaasummaaf kaa'e silaa wixataarraa dhumata pireezidaanti doonaald tiraamp ayyaana du'aa ka'uu gooftaa yesus eebila kudha lamaatti biyyattiin jireenya guyyuu isheetti deebiti dinagdee deebisanii dandamachiisuun dhibee uumame caalaa akka hammaatuun fedhu jedhanii turan hayyuun dhimma dhukkuboota daariqaa mootummaa yuunaayitid isteets aantonii faawuchii akka jedhanitti murtiin walirraa hiiqinsa hawaasummaa murtii sirriidha jedhan waan hanga ammaatti hojjetame bu'a qabeessa ta'uu ibsanii kan kana dura vaayirasiin koronaa yuunaayitid isteets keessaa hanga lubbuu namoota kuma dhibba tokko olii galaafata jedhan garuu akka itti cichanitti hafan kan nuti gochuuf yaalaa jiru kun akka hin taaneefi jedhaniiru hanga har'a ganamaatti staatistiksiin yuunivarsiitii joons hoopkins biraa bahe akka mul'isutti yuunaayitid isteets keessaa namoota kuma dhibba tokkoof kuma afurtamii lama vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen kuma lamaaf dhibba shan ta'an du'aniiru. Gorsaan muummicha ministeeraa Israa'el vaayirasii koronaan qabamuu gabaasame riifkaa paaluch beenjamin naatanyaahuuf namoota siyaasaa hedduu waliin kamisa darbe wal arganii turan. Muummichi ministeerichaaf seera tumtoonni kanneen biroon qofaatti baafamanii kaa'amuuf battala waan gabaasame hin turre. Aangawoonni akka jedhanitti akka qajeelfama ministirii eegumsa fayyaatti tarkaanfii ni fudhannaa jedhan. Israa'el keessaa namoonni kuma afuriif dhibbi sadiif afurtamii torba vaayirasii koronaan qabamuu waaltaan qorannaa joons hoopkins har'a ganama gabaasee jira. Ispeen namoonni dhibbi saddeetiif kudha lama har'a vaayirasii koronaan du'uu har'a gabaastee jirti. namoonni kuma ja'a ol ta'an immoo vaayirasichaan haaraa qabamaniiru aangawoonni ispeen faca'ina saffisaa vaayirasii koronaa dhaabuuf jecha torban lama dura biyyattiin cufataa akka taatu murteessanii turan tooftaa kanas mootummoonni guutummaa addunyaa itti fayyadamaa jiru mooskoon har'a uggura haaraa kaa'uudhaan namoonni manaa ba'uu kan danda'an dhimma barbaachisaaf kan akka nyaataaf daawaa bitachuu akkasumas dhimma hatattamaa yoo jiraate qofaa ta'uu murteessite pireezidaantiin naayijeeriyaa mohaammaduu buhaari magaalaa galma mootummaa abujaaf magaalaa guddoo kabroo biyyattii leegoos keessaa namni manaa akka hin baane gara kutaalee biyyattii kabrootti deemuuf deebi'uun akka dhaabatu ajajaniiru aangawoonni zimbaabwee biyyattiin torban sadiif cufataa akka taatu kan murteessan yoo ta'u tarkaanfiin wal fakkaatu neepaal slovaaniyaa fi arjentiinaa keessatti itti fufee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan caqasaa jirtan tun raadiyoon voa sagantaa afaan oromooti. bulchiinsi oromiyaa vaayirasii koronaa to'achuu fi geejjiba oromiyaa keessa qaxxaamuree dabruu fi magaala keessi yaa'ullee dhowwuuf ajaja baase fuula uummatii walitti gobbatu akka manneen amantii fa'a manneen sirbaatii fi manneen oolmaa hedduullee seerum kanaan cufuuf ajaja baasan muktar jamaaliin nu erge.
vaayirasiin noovil koronaa koovid 19 jedhameetiin moggaafame tamsaasni inni itiyoophiyaa keessatti taasisaatiin hin jiru. Finfinneedhaan ala yeroo jalqabaatiif naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatitti mul'ate. Inni kun magaalaa Adaamaa qofa osoo hin ta'in magaalotaa fi baadiyaa naannoo Oromiyaa hunda irratti sodaa fi rifaatuu uume. Kanaan walqabatee fakkaata. Murteen guyyaa har'aa kana bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dabarse. Sadarkaa ittaanaa pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan kilaastera hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa ibsa mootummaa har'a sabaa himaaleedhaaf himaniin akka beeksanitti mootummaan naannoo Oromiyaa tamsaasa. vaayirasii koronaa biyya keessatti mul'ataatiin hin jirullee taatee kan naannoo oromiyaa ittisuudhaaf sosochii geejjiba magaalota keessaa yookaan ammoo taaksii dabalateetiin geejjiba qaxxaamura biyyaa naannoorraa gama naannootitti imalanii guutumaan guututti ugguruu isaa beeksisaniitiin hin jiru ibsi qabxii kudha lama qabu bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa dhiheesse kun kan kaase geejibni naannoo oromiyaa keessatti socho'u kan. Aanaaleerraa gama aanaaleetitti deemu yoo ta'e inni illee immoo hanga humna fe'aa kanaan dura fe'urraa dhibbantaa shantamaa gaditti buuseetiniin osoo namootan baay'isin akka fe'u dubbatame. Hawaasni mana isaa taa'eetiin rakkoo hammaataa kana akka dabarsu keessattiyyuu hawaasni baadiyaa gama magaalaa dhufuurraa akka of qusatu obbo Addisuun ibsa kanarratti waamicha dhiheessaniitiin hin jiru.
Amma danda'ametti uummanni keenya ganda isaa keessatti qe'ee isaa keessatti akka of daangessu hojii isaa idilee guyyaa guyyaa raawwachaa garuu immoo qe'ee isaa keessaa akka sochoone sosochiin baadiyyaarraa gara magaalaatti godhamu akka daangeffamu murtaa'ee jira. Walumaa galatti sosochiin uummataa bakkuma jirutti daangeffamee akka turu namoonni bakka gabaa gurguddaa keessumaa aanaa tokkorraa aanaa biraa dhaqanii gabaawwan gurguddaan taasifaman yeroo murtaa'eef dhorkamanii jiru jechuudha guyyaa haraarraa kaasee.
Imala magaalotaatii fi akkasumatti ammoo qaxxaamura biyyaa ugguruu kanaan dabalatatti imaloota barbaachisoo ta'an gama naannichatti galaliin wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sakatta'iinsa sadarkaa oowwa namootaa adda baaseetiniin kan qoratuu fi magaalaa seensaa fi bahiinsa daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti kan kana raawwatu ta'ulleetu himame dhaabbileen ol aanoon kan akka yuunivarsiitotaa kolleejotaa fi manneen barnoota sadarkaa lammaffaa dhaabbilee gama biroollee dabalatee bakka tursiisa dhibamtootaatii fi addatti itti yaalaniif akka qophaa'an kan beeksisan obbo Addisuu Argaa tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha dhaabbileen amantaa heddumminaan namoonni walitti dhufaniitiin waaqeffachuun kan dhoowwame ta'uu dubbatan oolmaaleen namoonni heddumminaan keessa oolan kanneen akka bakka jimaa itti qama'amu shiishaa itti xuuxamu naannolee shubbisaatii fi gama biraa guutumaan guututti akka cufaman seeraan dhoowwamuu isaaniitii fi qaamni seeraallee isa kan hordofeetiniin tarkaanfii fudhatu ta'uu dubbatan obbo Addisuun.
Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata kana balaa kanarra jalaa baraaruudhaaf murtoowwan gurguddaa dabarse kana keessumaa ammoo hojiin hubannoo uumuu akkuma itti fufetti ta'ee olaantummaa seeraa kabachiisuun murteessaa waan ta'eef humna nageenya oromiyaatiif poolisii oromiyaatiif humna addaa oromiyaatiif milishaa oromiyaatiif tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimaa ta'e akka fudhatan ajajni kan darbe ta'uusaa beeksisuudhaafi.
Hojii mootummaatiin walqabatee hojiin mootummaa kan guutumaan guututti addaan citu osoo hin taane hooggantoonni sadarkaadhaan manneen hojii hunda keessayyuu jiran akkaataa barbaachisummaa isaatitti namootaaf adda baasanii kan hayyama kennan ta'uu dubbatame yeroo hammaataa odeeffannoo gahaadhaa fi qulqulluu ta'e hawaasaaf dhiheessuu barbaachisu kana keessatti oduu dharaa burjaajii hawaasa keessatti uumu kanneen dabarsan irrattillee mootummaan tarkaanfii kan fudhatu ta'uu obbo Addisuu Araggaa dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon vii'oo'ii sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. ijoolleen kaa'ima ambootti wal gurmeessanii vaayirasii koronaa biyyatti baafate ga'aan danda'aniin uummata gargaaruu fi ammallee harki dhiqachiisaa waan gargaraatiin biyya gargaaruu jiran akka bulchaan amboo obbo Saayiluu Dirribsaa jedhatti dargaggootaa fi hawaasi wal qarqaaree hojii tan hojjetullee rakkoon tun ammallee waan hojii guddaa gaafataati Nakkoor Malkaan nu erge.
magaalaa ambootti dargaggoota dhibba tokkoof shantama ta'anii kan magaalicha keessatti namoota magaalaa keessa jiran harka kan dhiqqisiisan geejjibarraas buusanii dhiqqisiisaa jiraachuu dubbatu dargaggoota harka dhiqqisiisuu irratti hirmaatan keessaa kan qindeessan dubbiseen ture.
maqaan koo biraanuu addunaan jedhama dhibeen koronaan kun yoo amboo ga'uu baate of eeggannoon namoonni achi tasaafaranii dhufan amboo galan akka tasaachirraa dhufulaa kan jenne yaannan harka ganama kaasa mammaatti kunoo harka dhiqaa jennee hundumayyuu as tanaa gadaa wallee jiru. Faayidaan isaa bakka wal gargaarsa uummata waliitiif yaadu tokkummaan keenya akka cimuuf yaadu amma immoo tokkummaa keenya akka dhibeen kun immoo nurra hin geenyeef waliif birmannee wal bira dhaabannee yoo waliif rakkoo tokko akka nurra hin geenyeettifne gaariidha jennee amma ammaatti kunoo hojjechaa jirra wal gargaaraa jirra.
Geetu dhaabaan jedhama. Kanaarra hojjechaa jirra harka dhiqachiisaa jirra. Dursinee ittisuudhaaf ammuma humna keenya socho'aa jirra. Kanarratti immoo kan akka dhiqachiisaa jiru namoota qarshii kiisuma keenya ta'e baasnee wali buusnee saamunaa, bishaan, gilaabii kan kana fakkaatan kiisuma keenya keessa binnee nama tajaajilaa jira. Akkuma namni dursee baratuuf gochuuf malee dhibee kana ittiin jechuuf waan baay'ee nurra eegama humnas hin qabnu. Kana gochaa kan jirru dursinee akka hin babal'anneef.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa waa'ee dargaggoota harka dhiqisiisan kanaa akkas jedhu.
Harka dhiqannarraa kaasamee haala ittiin namni magaalaa seenee bahurraa kaasee tola ooltummaa irratti dargaggoonni hedduun bakka adda addaatti akkuma amma mul'atu naannoo namni baay'atutti harka dhiqannaa saamunaa dhiyeessuu keemikaala ittiin dhiqatamu hunda dhiyeessuudhaan inni kun bal'inaan raawwatamaadha kan jiru. Garuu kun gahaadha moo gahaa miti gahaa miti ulfina dhibichi qabatee jiru faana ammallee hojii guddaa nu gaafachaa akka jiruu fi Har'umas hojii bal'aatti akka namni keenya sirriitti seenu isa kana taasisaadha kan jiru.
Amma magaalaa keessa olii gad deemee ilaalaan ture baay'inni namootaa magaalaa keessaa hir'atus sochiin geejjibaa akkuma itti jira.
Sochii sochii geejjibaa ammaaf namni baay'ee karaarra jira jenneeti sochiin geejjibaa akka hir'atu taasifneerra bajaajiluma magaala irraa kaasee akka hir'atu amma guutumaa guututti dhaabsisuurraa kallattii tokko qabachuuf gara fuulduraatti deemnaa konkolaataan karaa Finfinnee fi karaa Wallaggaarraa asiin seenu gara magaalaatti seenus seensa gubbaarratti harka dhiqatanii waan addaa qulqullaa'anii har'aaf kan goone konkolaataan as keessatti nama tonaachaasin akka darbudha kan goone konkolaataan gara Finfinneetti darbuu fi akkana gara Wallaggaatti darbu haala ittiin magaala keessatti otoo hin bittiniin darbu isa kana hubannoon kennamee fi kana raawwachaadha kan jedhu namni karaa fagoo irraa dhufee daandii irratti soobu'e yoo iddoo tokkotti dhaabbate rakkata garuu gara fuulduraatti uummanni hubachaa deema akka mana isaatii fagaatee hin deemne isa kana irratti akka hojjetamu koreen kallattii arfaniinuu qabatee irratti hojjechaadha kan jedhu.
Sochii daldalaa waan garaagaraa ilaalchisee namoonni yeroo walitti gobbatanii taa'anii buna dhugan mana nyaataattis akkasuma sochiin akkas akkasiin adeemsifamaa tarii kana to'achuudhaaf wanti isin hojjettan jira.
Kanarrattis ammallee iddoon namni jijjiirama sooshaal diistaansii kana fiduu dadhabee rakkoo keessa galaa jiru waan jiruuf iddoo baay'eetti jijjiiramni mul'ate jira ammallee iddoo mana bunaa mana karambullaa hoteela bakka tokko tokkotti iddoo namni baay'atu waan jiru karaa dargaggoota tola ooltummaa kanaaf karaa qaamolee fayyaatiin inni kun hubannoon akka kennamu namni har'a konkolaatota baay'ee bobbaafni ganda hundarratti hamma mandara keessa jiranitti beeksisuudhaan isa kana sosochii guddaadha kan godhamaa jiru. Gabaa to'achuudhaan wal qabatee inni kun rakkoo hin jira. Iddoon adabbii akeekkachiisitti itti kenname namni fooyyessaa fooyyessaa dhufe jira. Garuu gatii dabaluu maal dabaluun kun haala yeroo wal qabatee namnis dhiyeessii irraa kaasee iddoo tokko tokkotti rakkoon uummatarra gahaa jiru waan jiruuf isa kana hojii guddaa nuuf gaafata waan ta'eef hubannoo kennuu fi waan gara fuulduraatti tarkaanfii iddoo warra kana cabse. immoo godhu irratti akka raawwatamu taaksfoorsiin koreen adda addaa socho'eeti kan deemu amma gandaatti.
Weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuuf namoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruudhaaf abbootii qabeenyaa magaalichaa wajjiniin ta'uun deeggarsa taasisuuf yaadaa jiraachuu dubbatanii jiru. Obbo Saaluun.
Namoonni galiin qabne bal'aan waan jiraniif isa kanarratti deeggarsa abbootii qabeenyaa namoonni waa qaban namoota naannoo isaanii jiranis akka deeggaran amma torban darbee keessa akkuma kun calqabameen qarshii adda addaa walitti qabuudhaan abbootii amantaarraa suuqii adda addaarraa abbootii qabeenyaarraa walitti qabuudhaan namoota saamunaa bitachuu hin dandeenyeef kuma tokkoof saamunaan kennameera. Amma kun gahaa miti namoonni harka qalleeyyiin bal'aan hojiin qabne bal'aan waan jiraniif isa kanarratti qindoofnee karaa adda addaa hojjechuudhaaf boruu kaanee maallaqa walitti qabu waan adda addaa raawwanna. Hamma ammaa abbootiin qabeenyaa namni tokkollee hamma kuma dhibbaatti deeggarsa. harka qalleeyyiif nu godhee jira boru maallaqni xixiqqoonis karaa adda addaa walitti qabame jira isa kana walitti gurmeessinee haala ittiin namoonni ollaa isaatti naannoo isaatti wal deeggaru yoo ta'e malee hin bal'ata waan akkasii namni harka qalleeyyiin namni waan afaan kaawwatee bulu dhabu bal'aan naannoo bal'inaan waan jiruuf isa kanarratti hawaasni dammatee wal gargaaru akka qabu dhibeen kun wanniinsaa ulfaataa waan ta'eef hojjechuudhaaf koreen adda addaa ijaaramee maallaqa walitti qabu akka uummataatti akka mootummaatti immoo mootummaan maal gargaara kan jedhu qaama walii faana mari'achaadha kan.
Ammam qophaa'aadha bulchiinsi magaalaa qaama hawaasaa isa kan biraa bira hin geenye gochuudhaaf akka inni hin babal'anne gochuudhaaf.
Wanniinsa yoo qaqqabe qophiin karaa fayyaa hamma humni magaala kanaa qabuu fi naannoon kun qabu godhameera. Qophiin bakka namni yeroodhaaf turuu fi iddoo tiriitimentii itti yaalamuuf hospitaalli tokko bilisa ta'ee qophaa'eera. Hospitaala gudar buufanni fayyaan tokko bakki tokko qophaa'eeti kan jiru. Kuni haala ulfina dhibee kana faana gahaa miti isa kana sitti yaannee waan na sirreessinuu fi ammaaf qophiin akkasii karaa koree fayyaa koree adda addaa ijaaramee guyyaa guyyaadhaan kana to'achaadha. hordofaadha kan jiru amma ammaatti rakkoon mul'ate hin jiru akka magaalaan bootti qophiin godhamuu qabu haala ulfina dhibee kana faana ammallee hawaasa keenya kan dabarsuu barbaannu jijjiirama waanna ogeessi jedhu waanna beekaan jedhu waanna namni buleessi jedhu wal dhaggeeffatee namni hundi hirmaannaa gochuu baate ammayyuu haalli hawaasummaa keenyaa haalli dinagdee keessa turre inni kun rakkoodha waan ta'eef kanarratti jijjiirama guddaallee ammallee akka nu gaafatu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa tatamseen vaayirasii koronaa to'achuudhaaf har'a baaseen geejjibni magaalaa keessaa akka taaksii, baajaajii, motorsaayikilii, gaariif kanneen biroo guutummaa guutuutti akka dhaabbatan akkasumas sochiin geejjibaa uummataa naannolee qaxxaamuru guutummaatti akka dhaabbatu murteessee jira. Sochiin geejjibaa uummataa aanaalee Oromiyaa keessatti taasifaman dandeettii fe'umsaa dhibbantaa shantamaa qofaa isaaniin tajaajila akka kennan tajaajila yeroo kennanis kallattii ogeeyyiin fayyaa kennaniin of eeggannoo cimaadhaan qofaa akka raawwatamu murteessuu isaati kan ibsee jiru. Hanga danda'ametti uummatni sadarkaa gandaatti argamu sosochii baadiyyaa irraa gara magaalaatti taasifamu irraa akka of daangeessus akkasuma murteessuu isaa ibsee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Taakur Milkaa Amburraa.
vii'oo afaan oromoo caqasaa jirtan. ogeeyyiin addunyaa afrikaa balaa vaayirasii koronaa kanarraa ittisuu fi yookaan ammoo dandamachiisuuf gargaarsa guddaa gaafachaa jiran. balaan koronaa kun bulchootii afrikaa waan akkanaa kanatti qophaa'uu fi karoora jabaa qabaachuu akka malanillee waan barsiisaa jiran liisaa biraayinitti paarisiin werg jalanne nutti.
diinagdee addunyaa irratti hatattamaan guddina agarsiisaa jiran kan waggootii dhiyeenya kanaa keessaa kan afrikaa tokko. ta'us garuu kan suuta ardi afrikaa seenaa kana xumuratti godhaa sodaa jedhu qabu xiinxaltoonni mishinii diinagdee afrikaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti vaayirasiin koronaa duruu ardii afrikaa doolaara biliyoona 29 baasisee jira. koomishina diinagdee afrikaa keessatti daayirektera biyyootii afrikaa gama bahaa kan ta'an maama keeytaa akka jedhanitti. sababaa vaayirasii koronaan waan dhabuuf deemnu hedduu qabna sochiin jiru gadi bu'uun galii mootummaan silaa argatu hanqiseera diinagdeen akka bu'aa hin arganne godhee jira hojiin investimentii gadi bu'uun kun hundumtuu rakkinaa jedhaniiru kana malees hojiin dhaabatee. dilaala silaa ardiin afrikaa argattu hafee jireenyi uummataa kan nama hedduu rakkoo seenootti dhiyaatee jira jedhan hoogganoonni biyyootii dureeyyii kanneen g digdama jedhaman afrikaa keessatti hojii hatattamaaf kan oolu doolaara biliyoona dhibba tokkoof biliyoona shantama akka kennaniif muummichi ministeera itiyoophiyaa abiy ahmed gaafatanii jiru vaarasiin koronaa diinagdee afrikaaf sodaa ta'ee jira jechuun ibsan. barreessaa dureen tokkummaa mootummoota antooniyoo guutarrees biyyoonni addunyaa kanneen rakkoo eegumsa fayyaa qabaniif kan oolu doolaara biliyoona lama gargaarsa akka gumaachaniif addunyaan akka birmatuuf jalqaba gaafatanii turan hedduun biyyoota kanaa immoo afrikaa keessatti argamu paaris keessa kan maaddeeffate jaarmayaa walta'iinsa diinagdeef misoomaa jedhamuuf biyyoota kutaa saahilii fi afrikaa dhiyaaf hoogganaa akka ta'an. Loorant Bosaard akka jedhanitti.
No African government has the financial means to engage in such programs.
Mootummaan Afrikaa sagantaalee dinagdee isaa kufiinsarraa ittisan akkanaatti hirmaachuudhaaf maallaqa gahaa qabu hin jiru. Kana irratti immoo biyyoonni dinagdeen guddatan kanneen dureeyyiinuu Afrikaa gargaaruudhaaf maallaqni qaban xiqqaataa deema.
Gama kaanis sababa dinagdee Afrikaa irratti ennaa dubbatan.
sababaan isaa dinagdeen afrikaa irra caalaan baay'een isaa mi'awwan dheedhii alatti ergamanii gurguraman irratti hundaa'a. balaan addunyaa mudate kun dhiibbaan inni ardittiitti fidu balaa guddaa natti fakkaata.
turizimii afrikaa rakkoo kanaan akka miidhamuuf carraan jira investimentiin biyya alaan gaggeeffamuu fi daldallis akkasuma. biyyoonni afrikaa kanneen zayita boba'aa gara alaatti ergaa jiran naayijeeriyaa aljeeriyaa angoolaa gatii dhukuta zayita boba'aa irraa kufaatiin isaan argataa jira hayyoonni akka jedhanitti waan biyyoonni afrikaa gara biyya alaatti ergan kanneen ijoo ta'an keessa kan akka koko'aa muka soofamee qophaa'e laastikiin rakkoon isaan mudataa jira.
This crisis should be. for the African countries, the African governments, the.
Rakkoon kun akka biyyoonni Afrikaa mootummoonni biyyoota Afrikaa imaammata dinagdee toora adda addaa qabu tolfatan haala uuma meeshaalee dheedhii alatti erganii gurguratan qofa irratti hundaa'anii jiraachuu hin danda'an.
Ta'us garuu jedhu boosaardiif kanneen biroon biyyoonni alaa gargaarsa dhala namaa qofaa irratti otoo hin taane diinagdee Afrikaafis gargaarsa bal'aa gochuuf tarkaanfachuu qabu. weerara vaayirasii koronaa kan ilaaleen kun rakkoo afrikaa mudate kan afrikaa qofa mitii jedhan garuu akkaataa addunyaan rakkoo weerara vaayirasichaa keessaa ba'uuf carraaqqii gootu keessatti miidhaa qabaataa jedhu hayyoon.
vaayirasiin koronaa addunyaa baafateetiin biirooleen mootummaalleen hedduun cufamuu waan taateef hujam hojjechuu jira kan akka guddaani mana hojjechuu jirra. vii'oo afaan oromoo caqasuu jirtani am sirba kan hir'isanii kenna.
Sirri sirri.
Taarratanuma nagaa keessanuu bula taboriitiin wal tajaajilaa nagaa jennee nagee ansoora alaafeeti qophii afaan amaaraatti itti aanu.
The voice of America.